bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire duherukana mukamana atavuga rumwe n'umugabo we manihura ku buriganya yashaka gukorera mukuru we mugaga ese mama byaje kugenda bite mukurikire umukino
Eh, mwiriwe neza abana ba Mwiriwe papa.
mwiriwe muzehe mwiriwe namwe eh rusi mwiriwe neza sha urahora akomeye mwiriwe neza eh eh ndabona mushuti wawe nawe arimo ari koroherwa nta kibazo Eh, imana yaramurinze rwose Mm. maze rero bana banjye mujye mukundana Mm.
urukundo ruruta ibintu rwose I- imana nayo ikaruta abantu
Ibyo uvuze ni ukuri papa.
Eh, Mm.
bana ba rwose icyampa ngo urukundo rwanyu imana izaruha umugisha rwose maze rukure rukure rusagambye Amen amen papa.
Mm.
Mm.
ye ngaho rero nimukomeze mwiganirira abana banjye
yo papa we ni umuntu mwiza Sha sinzi icyo wamuhaye agukunda kubi.
nanjye ni ukuri ndamukunda Buriya ngabona nta n'undi mukobwa nkwiye no kuba nasuhuza.
wumva se wanze abizi ko mfuha cyane
Nanjye ariko urabizi ko ntakinisha gutuma ufuha. Ariko Claudine natumye Fanta kakurangaranye kamuhamagare.
reka mureka arabaza ariko tube twiganirira
aro umva mukama ndakumva paturo senzage yambwiye ko usobanukiwe n'ibintu byo guhinga imyumbati yego rwose paturo kandi rero ndashaka kumushinga akandi kazi yego nta nkindi nari nabimushyizemo none naje kwibuka ko hari ibindi byihutirwa nabyo bigoye ndashaka ko rero abibyukiramo nta kibazo rwose paturo Eh, none rero nagira ngo umbwize ukuri neza koko niba ubizi yego Eh, kugira ngo nibiba ngombwa ndebe undi mbishyiramo paturo ni ukuri rwose ndabizi Mhm, icyo numvise ntarimenyereye mhm.
buriya buryo bwo gutegura imbuto kankindi yambwiye wamusobanuriye
ni byiza rero rwose ubwo yamaze kubikubwira yego ibyo gutera byo rero urabizi neza ndabizi rwose paturo aha ubizi ute rero ngaho mbwira numve niba ubizi koko ubu nyine nitumara gusanza uyu murima aha twaramazemo ibyatsi by'ibyonyi byose mhm, harakurikiraho gupima aho tuzatera imbuto aha. mupima mute nyine urumva nyine hagati y'imbuto n'iyindi haba harimo metero aha ni ukuvuga ko tuzajya dushinga agati noneho tugapima intambwe eshanu z'ikiganza kuva kuri ako gati tugana mu bitambike tugashinga akandi gati mhm, tukongera tugatera eshanu tugana mu buhagarike naho tugashinga akandi gati aha utwo duti twose rero tuba twerekana aho imbuto y'umwumbati izaterwa
Ehe, ndumva ibyo ubizi rwose hagakurikiraho iki
hakurikiraho kuvangira ifumbire n'itaka hahandi hazaterwa imbuto ku kihe kigero
ubundi ku mbuto ni ugushyiraho ibiro bibiri by'imborera ubwo ni ukuyora n'amashyi yombi yuzuye neza Mhm.
inshuro ebyiri tugashyiraho hanyuma tukavanga n'itaka aha ibyo ndabyumva ubwo nyine ikiba gisigaye ngo dutere Mm, ni ukugarura itaka kuri twa duti tugakora amayogi mhm.
kuko ariyo tugomba guteramo imbuto y'umwumbati y'umwumbati Mhm. mukayitera gute rero
aha paturo Mm, rwose singiye kujyaho ngo nkubeshye mhm, ubwo njye mbiheruka twapfaga gutera ingeri ducishirije mhm.
none numvise kankindi ambwira iby'ingeri z'imbuto ngo zifite amaso umunani
ndumva kankindi yarakwigishije rwose
paturo ni ukuri koko kankindi yanyigishije ibyo kubara amaso y'ingeri Mm.
ngo zibe iki by'imyumbati iterwa
none se mukama ndakumva paturo ntabwo yakubwiye se nyine ko imbuto y'imyumbati iterwa ugendeye kuri ayo maso nyine yewe Mhm.
nkurikije ibyo yambwiye Mm.
ni uko ngo tuzajya dushinga uduti dushinga imbuto y'umwumbati amaso yawo areba hejuru Mhm.
ngo maze tugakora ku buryo amaso atatu asigara agaragara hejuru y'igitaka Ehe.
naho atanu yose akajya mu gitaka ngo kubera yuko rero azashoreraho imyumbati Mhm. ibyo ni byo rwose Mm, ariko mukamenya ko iyo mugeze ku musozo w'umurima mm.
mudashinga imbuto ku buryo bugororotse kubera iki se paturo Eh, muzishinga ku buryo rwose buberamishije kugira ngo umwumbati utazashorera hanze y'umurima yewe ubwo ibyo nabyo ndabimenye Eh, nyabuneka mukirinda gucurika igiti cy'umwumbati paturo rwose tuzi kureba amaso y'igiti cy'umwumbati ntugire ikibazo Eh, ni byiza yagusobanuriye se impamvu zo gutera mu mayugi Ii, yambwiye ko ngo kubera ko ibimba riba ritumburutse Mhm.
ngo iyo imvura iguye areka hagati y'amabimba maze agacengera mu nda yayo akahatinda Eh, ibyo nibyo rwose ariko hari no kuba rero ibimba rifite isi ndende Mm, Eh, bityo rero umwumbati ukabona aho wisanzurira ukabona uko ushora rwose wisanzuye umeze neza eh, Mm.
ibyo nabyo ndumva byumvikana ubwo ariko nta byo gusasira wambwiye nabyo se kandi paturo umva kandi ni ngombwa nyine nimumara gutera imbuto y'umwumbati muzahita mworosheshaho ku marimba rwose ibyatsi byumye
eh, nibyo none se ntumva ko isaso nk'iryo rituma ibimba ritumagara mu gihe imvura itaguye yego yaba yaguye nabwo Mm, iryo saso rikabika amazi ku ibimba rinaririnda isuri yewe birumvikana noneho kandi rero niyo saso iyo imaze kubura burya ibifumbire yewe ibyo byo ni ibisanzwe ubwo ariko mugasasira mwirinda gutwikira y'amazi atatu agomba guhora areba ijuru
yego birumvikana paturo Hey, ubwo rero nzaguha amanota nkurikije akazi uzaba wakoze rwose uzanshima ndabizi paturo sawa rero yego
koko uwo ni rusiyo ukivugira mu cyumba cya maritina ya masaha wa mugani wa senzaga ibi bintu nzabipfa na mugaga mwiriwe wiriwe mama yego mwiriwe rusi karame ngwino nkubwire none se rusi karame papa wawe azi ko uri hano ntabwo namubwiye ariko arabimenyereye ko iyo mvuye ku ishuri nza kureba umurwayi uko yiriwe
umva rero nkubwire mwana wanjye rusiya Mm.
rwose si inkwanga mwana wanjye ariko ndakwinginze ujye umenya ko uri umukobwa w'inkumi ugomba kujya uva mu ishuri uboneza iyo mu rugo urumva ndumva
Martine rwose nta kirembye kandi afite bashiki be bamwitaho nawe ujye utaha ujye kureba barumuna bawe sibyo se rusi yego Mm, ikindi kandi simbivugira ko Martine ari umuhungu wanjye ariko ntabwo uragera mu myaka yo gukururana n'abahungu uracyari umwana ugomba gutekereza ishuri kuruta ibindi byose sibyo Mm. urakoze kuri izo nama reka ntahe burije Eh, kwira bwo bwije kare ahubwo reka nguherekeze hatagira no gukangira mu nzira uvuye hano oya rwose ntumperekeze reka nsezere maritine nitahire Eh, ngaho mwana wa genda rwose umusezere maze uhite witahira
aro ni senzagi wiriwe senza
Eh, ko numva utameze neza se kanyi ndeka wa abana b'ubu ndabona bagiye kuzadusaza bimeze bite se oya nta kibazo gikomeye nyibwirira icyo wari umpamagariye urumva nyine nageze mu rugo amarigarita amerera nabi ngo nimubwire uko azavugura urutoki rwe namubwira ko ntabyo nzi akaza kubyemera harya ntabwo twigeze dukorana hajwi da ntuzi ko ibyo twakoze se ari ugutera urutoki rushyashya none mwebwe murashaka kuruvugurura mutarurimbuye yego
ese ubwo ndabihera he senza ubundi urabanza urutoki ukarubagarira ari nako urwicira warangiza ukarukonyora ubundi ukarufumbira hari uburyo rero barufumbiramo noneho ukarusharira mbere yo kurusasira yego kandi ibyo byose nabyo bikorwa mu buryo bugezweho urumva Ndakumva.
kurubagarira byo ni ibisanzwe byo kuruhingira ukuramo ibyatsi byose kuko bicuranwa ifumbire n'insina kandi bigatuma imizi y'insina idashora neza uranyumva ibyatsi byo ndabizi ko binashobora kuba indi Hey, y'ibyonnyi by'insina ubwo ariko ukoresha bene ya suka y'amenyo atatu Eh, macako eh, kugira ngo udakomeretsa imizi y'insina ese yego rata ubwo rero iyo ubagarira ugenda utoranya ibyatsi bibi bitinda kuma nk'urwiri ukabishyira Eh.
kure y'umurima aho bizumira Ah, urwiri rwo rwagatsindwa iyo rugeze mu Mm.
rutoki ubwo rero ibyatsi byiza bibora vuba nk'uruteje ukabishyira ukwabyo yego kuko bivamo ifumbire iyo ubivanze n'ibitumbatumba n'imboreranye ibyo nabyo ni mu buryo bwo gutubura imborera kuko hari igihe umuntu aba yikeneye nyinshi kandi zidahari yeee ibyo byo ni ibisanzwe urabizi Eh.
ibyo kwicira urutoki byo rero bigendera ku miterere y'insina umwana wayo n'umwuzukuru wayo
ese uzi n'ibindi kanyi ndakumva yewe ibintu uri kumbwira birakomeye kuri telefone nta mafaranga arimo ngo mbitege amatwi neza reka uzabimbwire turi kumwe mfite agakaramu mbyandike cyangwa se nawe uzakwishakira Ye, ni uko nyine wumva nta mafaranga ufite muri telefoni naho ubundi ntibigoye wabifata mu mutwe
wa muntu wese nari mfite make ahubwo ndebye nabi yakuntu azana nagusezeye ngaho noneho reka ngo usezere Eh, ubwo ni ahejo yewe urakoze cyane nawe kanki urakoze rwose pe eee niko marite umwana w'abandi wagize ikirara ubona bizagarukira hehe koko
ariko mama kuza kunsora n'uburara
akava ku ishuri aho kuboneza iyo mu rugo akaza hano ngo kugusura abagusuramo iki se erega ni inshuti yanjye
kandi marite ndakwiyamye ndakwiyamye rwose uriya mwana wa mugaga umufashe hasi ntabwo muri mu kigero cy'imyaka imwe
ariko mama rwose ariko ubona tukiri muri bya bihe byanyu mva mbese
ubu umwana w'umukobwa yahawe agaciro si uwo kwirirwa afungiye mu rugo yahawe agaciro yahawe agaciro se ko kwirirwa inyuma y'abahungu ko iyo mumuteye inda se musigara mumureba nk'ikimbwa ihaze ubwo se niko gaciro muba mumuhaye ibyo gutera inda asubizanya ute mbabarira ndakwiyamye uri mukuru nizere ko wumvise ibyo nkubwiye urumva
ariko mama nawe iby'ubu uvuga Mm. kwahaguruka se urajya hehe utumvise ibyo nkubwira mama nabyumvise rwose reka nigire mu bwiherero ndumva nkumva yandi uransanga rwose ngombe nguce ku mwana w'abandi eee wasanga kandi ari rusi iyo uhamagaye ego sheri nkubanza ari rusi reka numve ibyo baba bavuga shasheri sinzagaruka mama wawe yambwiye amagambo mabi ntabasha gusubiramo ubwo nyine tuzajya duhurira ahandi mama wawe yanyeretse ko atanshaka halo mariti telefone se yabaye iki ko ntamwumva halo
none se senza karabe urabona rero waba ukerewe uje kwitaba mugaga eee nawe ukereye mabuja yari yambwiye ngo nze kumwitaho Mm, twari twavuganye kuri telefone araje Eh.
uraba wihanganye rero oya nta kibazo ndamutegereza uzi se icyo yaguhamagariye oya eh, yambwiye ko hari agashimwe ashaka kuma ah, ariko ntiyambwiye Eh, ntabwo yambwiye ako ariko Eh, nari namubwiye ko uri umukozi mwiza Eh.
ko akwiriye kugushimira ahita binyemerera rwose yo ese warakoze mabuja warakoze rwose imana iguhebe rwose pe ariko rero Eh.
sinkubwira icyo ari buguhembe Eh?
arakikwibwirira oya nta nta kibazo mabuja amatsiko nararanye se nkaramuka koko ubu ari bunyica aka kanya koko Eh, ndihangana uwo muraraje mu kanya gato Eh.
akazi se k'uyu munsi kagenze neza urumva uyu munsi njye nitaye mu gutegura aho tuzahumbika umwayi w'imbuto z'imboga yego hanyuma ariko ngasimbuka nkajya kureba n'aho batabira twateye ibirayi Eh, gutabira se kandi Ii, nyine kumwe tuba twarashyize ibirayi mu butaka mu bujyakuzimu bwa santimetero umunani kugeza ku icumi yego nyuma y'iminsi nk'icumi turagenda ryataka ryose ryanyanyagiye hejuru Eh, tukagenda turizamura aho twateye imbuto kugira ngo ibirayi bizazamuke mu itaka ryiza ese mama Ii.
ndumva birimo ubwenge Ah, ubwenge gusa burimo rero ibyo dukora rega si iby'imbaraga gusa cyane dukoresha umutwe Eh, Eh, mwiriwe
wiriwe neza eh, eh, mwiriwe patoro karwe ntabwo utindiye se
oya senzage se namugerana irungu
senzagerereye abishatse Eh, araganira murakoze cyane patoro urashimira ntarakubwira icyo naguhamagariye Eh,
amatsiko rero yanamwishe ah, umubyeyi wese umva senza karame patoro wanjye nkunda cyane nta mpamvu rero yo gukomeza kukwicisha amatsiko agashimwe nakwemereye burya rero ni ukukugabira ya nyana y'isine hoze uvuga ko ari nziza kandi amaye kwisa- nka patoro we imana izakongerera imigisha utunga utunganirwa wowe n'umuvumo wo mujya kurushaka patoro ni ukuri kw'imana we mugabe mugabirwe yego we mugira amata patoro ni imwe mu y'imana patoro ni ukuri kw'imana ni ukuri kw'imana urakoze pe
ohoho kankindi se ko atambamiye urukundo rwa maritini na rusiya aho mama amaherezo araza kuba yaye ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo waterefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paji yayo ya fesibuku minagiri